ni radiyo ijwi ry'amerika radiyo ijwi ry'amerika isameranira i washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda mwiriwe neza nshuti mwese duteramanye muri kumwe na oriane itanga ishaka mu rwanda turi kuri fm ijana na kane n'ibice bitatu y'ijwi ry'amerika ikaze mu makuru yo kuri ino saha mu burundi twumvikanira ku mirongo migufi ya shotwave kuri metero cumi n'icyenda no kuri metero mirongo ibiri na kabiri
twari twamaze gutera ibigori turatera imibyuka baratera akagoti none karumye twosaba ko bodufasha ku kintu cyo kugira ngo tuduze amazi muci biradutwara ingufu zidasanzwe ikintu kijyanye rero n'ipompo yotudugiza amazi ubuserukizi bw'ishami rya onu rijejwe uburimyi ku isi fao mu burundi busaba abanyagihugu gutahura inkurikizi z'ihindagurika ry'ibihe abo n'abarimyi babiri bo mu ntara ya gitega iri hagati mu burundi mu rwanda madamu beatrice munyenyezi yiyamirije inteko yose y'abacamanza bamuburanishiriza muri sentare nkuru ya huye abagiriza guhengamira ku ruhande rw'ubushikirizamanza bumurega leta ya etiyopiya yavuze ko ingabo z'igihugu zafashe ibisagara bitatu mu ntara ya tigre mu buraruko bw'igihugu amakuru yacu tuyahere kuyavugwa hirya no hino ku isi leta ya etiyopiya uyu munsi wa kabiri yavuze ko ingabo z'igihugu zafashe ibisagara bitatu mu ntara ya tigreya mu buraruko bw'igihugu aho zari zimaze imyaka ibiri zihanganye n'ingabo zo mu karere idonido y'inkuru ejeni mukankusi itangazo rya serivisi ishinzwe itumanaho ya guverinoma ya etiyopiya ryagize riti ingabo z'igihugu zafashe imijyi ya shire aramata na koremu zitagombye kurwana mu bice by'imijyi umuvugizi w'ingabo za tigereya ntiyasubije ubwo yari asabwe kugira icyo abivugaho mbere abayobozi mu ntara ya tigereya bari bemeje ko batakaje umujyi wa shire umwe mu mijyi minini yo mu karere utuwe na miliyoni zirenga icumi z'abantu bari bakuwe mu byabo mbere n'ubushyamirane mu tundi turere ishami rya onu ryita ku burenganzira bwa muntu ryavuze ko rifite impungenge kubera ko ibitero by'indege za guverinoma mu ntara ya tigereya bitagiye birobanura iryo tangazo ryongeraho ko guverinoma izahuza ibikorwa by'imiryango y'ubutabazi kugira ngo igeze imfashanyo mu turere ingabo zayo zigenzura na serivisi zigaruke mu karere onu umuryango w'ubumwe bw'uburayi n'abayobozi mu nzego zo hejuru za leta zunze ubumwe za amerika mu minsi ya vuba bari bahamagariye ihagarikwa ry'imirwano kugira ngo ibiganiro bishyigikiwe n'umuryango wa afurika yunze ubumwe bibashe gutangira banasabye ko ingabo za eritreya ziva muri etiyopiya ubushyamirane bw'abasirikare ba etiyopiya nabo bafatanyije barimo ingabo za Eritrea ku ngabo za Tigreya bwaguyemo abantu amagana kandi bwakuye mu byabo miliyoni bunasiga abandi ibihumbi amagana bicwa n'inzara urakoze jeni mukangusi mu gihugu cya korea yo mu bumanuko umuhinga mu nkino z'ingororaningingo wo muri irani yitwa elnaz rekiba rekabi nako yoba yazimanye kubera guhinganwa atitwikiriye mu mutwe thomas kamirindi harabandanya iyi nkuru elnaz rekabi w'imyaka mirongo itatu n'itatu y'amavuko arazwi cyane muri irani no ku rwego mpuzamahanga yatsindiye imidari myinshi ubu yari mu marushanwa mpuzamahanga ya ziya Seoul muri korea y'epfo yagezeyo afata icyemezo cyo gukina atifutse mu mutwe n'igitambaro bita hijab nk'uko amategeko y'idini yo mu gihugu cye abihatira abari n'abategarugori uyu munsi yagize gutya arazimira ku buryo budasobanutse ibitangazamakuru bitandukanye bikeka ko abayobozi be baba bamushubije mu gihugu cye ku gahato kandi ko ashobora gufungwa agezeyo byemeza ko bamwambuye na telefone ye ngendanwa na pasiporo ye ambasade ya irani muri korea y'epfo mu butumwa yatambukije kuri twitter yo ivuga ko aya makuru yose ari ibinyoma byambaye ubusa agamije kuyobya rubanda naho ishyirahamwe mpuzamahanga ry'imikino ngororamubiri ryatangaje ko ryatangiye kubikurikiranira hafi kugira ngo rimenye ukuri kwabyo ibyo ari byo byose ibya elnaz rekabi birimo biravugwa ku isi mu gihe irani imaze ukwezi mu myigaragambyo y'akataraboneka yatewe n'urupfu rw'umwari w'imyaka makumyabiri n'ibiri witwa masa amini yapfiriye muri kasho ya polisi yari yamutaye muri yombi ku itariki ya cumi na gatandatu y'ukwa cyenda gushize imuziza ko atari yambaye hijab imiryango iharanira uburenganzira bwa muntu yemeza ko abantu barenga magana abiri bamaze gupfira muri iyi myigaragambyo abenshi muri bo bishwe n'inzego z'umutekano urakoze thomas kamirindi indege y'ingwano y'uburusiya yakorokeye mu gice kibamo abanyagihugu mu gisagara cy'uburusiya kirimo ikivuko cya yesk ku nkengera z'igice cy'ibahari cya azov ni nyuma y'uko imoteri igize ikibazo bigatuma abantu batari munsi ya cumi na batatu bahasiga ubuzima jeanne mukankusi yaratubwira ibindi
batatu bapfuye ejo ku wa mbere nyuma yo gusimbuka bava muri etaje yo hejuru ku muturirwa w'amagorofa icyenda bageragezaga guhunga inkongi y'umuriro muri iyo nyubako bari batuyemo abandi cumi n'icyenda bashyizwe mu bitaro bafite ibikomere nk'uko abayobozi babivuze iyo ndege itera ibisasu bya bombe yahanukiye mu mujyi wo ku cyambu cya yeyisk nyuma y'uko imwe muri moteri zayo ifashwe n'umuriro ubwo yari ihagurutse ku butaka iri mu myitozo nk'uko minisitiri w'ingabo w'uburusiya yabivuze yavuze ko abari bayirimo bombi bayisohotsemo amahoro ariko ko iyo ndege yahanukiye mu karere gatuwe igihe amatoni ya lisansi yaturikaga imaze kugwa
barakoze bagenzi bacu eje ni mukankusi na thomas kamirindi kuri amwe mu makuru avugwa hirya no hino ku isi badushikirije tubibutse ko muri kumubandanya kumviriza radiyo ijwi rya amerika isamiranira i washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda mu kanya ni amakuru yo mu karere k'ibiyaga binini bya afurika amakuru yo mu karere k'ibiyaga binini tuyahere mu rwanda madamu beatrice munyenyezi yiyamirije inteko yose y'abacamanza bamuburanishiriza muri sentare nkuru ya huye abagiriza guhengamira ku ruhande rw'ubushikirizamanza mugenzi wacu eric bagira ubusa niyo nkuru adufitiye iyi nteko y'abacamanza madamu beatrice munyenyezi yihaniye mu rubanza rwe igizwe na madamu patrice mukayiza ari nawe ukuriye inteko iburanisha icyarimwe na perezida w'urukiko rwisumbuye aburaniramo akikijwe n'abandi bacamanza babiri bwana inosa musabwa na madamu jose mukaneza mu kwihana aba bacamanza bo mu rukiko rwisumbuye rwa huye madamu munyenyezi arabashinja kubogamira ku ruhande rw'ubushinjacyaha mu rubanza rwe yabihannye nyuma y'icyemezo bafashe cyo kongera gusubiza urubanza rwe mu muhezo ni ku mutangabuhamya wa gatandatu ku ruhande rw'ubushinjacyaha wagombaga gukomeza gushinja munyenyezi ibyaha bya jenoside aburana n'ubushinjacyaha uyu mutangabuhamya wakuriye impaka ndende ari muri batanu bari basigaye ku ruhande rw'ubushinjacyaha bagombaga gutangira ubuhamya bwabo mu ruhame umutangabuhamya ndagije musoni karikisite wagaragaye mu rukiko bakanavuga imyirondoro ye ku munota wa nyuma yasabye urukiko ko yatangira ubuhamya bwe mu muhezo bushinja munyenyezi yabwiye umucamanza ko bishoboka ko mu cyumba cy'urukiko haba harimo abavandimwe buregwa kandi ko bimuteye impungenge arakeka ko ubuhamya bwe bwazamugiraho ingaruka ubushinjacyaha bukavuga ko ari uburenganzira ubutangabuhamya wabwo yemererwa n'amategeko bwo kuba yasaba gutangira ubuhamya bwe mu muhezo kuri munyenyezi akomeza kwibaza impamvu aba batangabuhamya basaba gutangira ubuhamya bwabo mu muhezo kandi muri leta zunze ubumwe za amerika baramushinjirije mu ruhame abanyamategeko bamwunganira mu rubanza Brice bikotwa na mugenzi we felicien gashema bavuga ko umuheza atari ngombwa bariko mu bushinjacyaha gukomeza kwica amategeko nkana baravuga ko byonyine umutangabuhamya bwarangije kugeza mu rukiko bukanagaragaza imyirondoro ye bwarangiza bugashyigikira umuhezo ubwabyo bihabanye n'ibyo amategeko ateganya nyuma yo kumva impaka ndende urukiko rwagiye kwiherera rugaruka rwemeza ko ndagije musoni karikisi atangira ubuhamya bwe mu muhezo rwavuze ko ubusabe bwe bufite ishingiro kandi amategeko atabumubuza ni icyemezo kitaryoshye mu matwi y'uruhande rw'uregwa madamu munyenyezi yahise atangaza ko yihannye inteko y'abacamanza bamuburanisha aravuga ko ibyemezo bamufatira bigamije gukora icyo yise kumukinisha aho kumuha ubutabera arabashinja kubogamira ku ruhande rw'ubushinjacyaha akavuga ko nta butabera buboneye bazamuha umuhango nk'uyu w'ubwihane haba ku mucamanza umwe mu bagize inteko cyangwa inteko yose iburanisha iyo ubayeho amategeko ateganya ko urubanza ruba ruhagaze nyuma perezida w'urukiko asuzuma ubwo bwihane yasanga bufite ishingiro umucamanza bihanye agahinduka yari inteko yose bihanye nayo irahinduka iyo ubwo bwihane budafite ishingiro inteko ikomeza urubanza uko bisanzwe ku bireba urubanza rwa munyenyezi bisobanuye ko ubwihane bwe buzasuzumwa n'urukiko rukuru urugereko rwa nyanza kuko inteko yihanye iyobowe na perezida w'urukiko rwisumbuye rwa huye bivuze kandi ko igihe cyose ubwihane butarasuzumwa ngo bufatweho icyemezo inteko bihanye nayo nta cyemezo iba ishobora gufata ku rubanza nyamara iyi nteko bihanye yahise itangaza indi tariki urubanza ruzasubukurirwaho nyuma y'ubu bwihane uruhande rw'uregwa rufite umunsi umwe gusa wo gutegura imyanzuro ibumbatiye isobanurampamvu y'ubwihane bwarwo rukayishyikiriza urukiko rwisumbuyeho umutangabuhamya wabaye intandaro y'ubu bwihane yaragiye kwiyongera ku bandi batangabuhamya batatu nabo basabye gutangira ubuhamya bwabo mu muhezo kugeza ubu haburaga abatangabuhamya batanu ku ruhande rw'abamushinja ibyaha bya jenoside bakabona kumva abatangabuhamya bashinjura munyenyezi w'imyaka mirongo itanu n'ibiri y'amavuko ni umukazana wa paulina nyiramasuhuko wari minisitiri w'umuryango kuri guverinoma y'abatabazi nyiramasuhuko yakatiwe n'urukiko mpuzamahanga rwarusha imyaka mirongo ine n'irindwi nyuma yo kumuhamya ibyaha bya jenoside umugabo wa munyenyezi arsene shalom ntaho bari nawe yakatiwe gufunga imyaka makumyabiri n'itanu mu kwezi kwa gatanu k'umwaka ushize wa bibiri na makumyabiri na rimwe nibwo igihugu cya leta zunze ubumwe za amerika cyamwohereje kuburanira mu rwanda mbere yo kuzanwa mu rwanda yari amaze imyaka icumi afungiwe muri leta zunze ubumwe za amerika nyuma yo kumukekaho ibyaha no gutanga amakuru atari ukuri ku nzego zishinzwe abinjira n'abasohoka b'icyo gihugu n'ibyaha bya jenoside aregwa ko yakoreye ihuye mu cyahoze ari perefegitura ya butare ariko barabihakana byose akavuga ko yari mu buzima butashoboraga gutuma akora ibyaha arakomeza kuvuga ko azira ko yari umukazana wa nyiramasuhuko eho yurusa ijwi rya amerika i butare mu majyepfo y'u rwanda
urakoze cyane ariko bagira ubusa kuri iyo nkuru mu burundi amafaranga arenga imiliyaridi mirongo irindwi na zitanu z'amarundi niyo akenewe kugira rusansuma y'abanyagihugu n'uburimyi ariko irategurwa ikorwe neza ibyo bishyikirizwa n'ikigo kijejwe gutegura iyo rusansuma izorangira mu mwaka uza wa bibiri na mirongo ibiri na gatatu ido n'ido zitugezwaho na mugenzi wacu Pierre Claver niyo nkuru ikigo cy'igihugu kijeje kwegeranya ibiharuro istebu ari naco kiriko kiratunganya rusansuma nkuru y'abanyagihugu uburaro uburimye n'ubworozi cerekanye ko gikeneye uburyo bwinshi bwo gutunganya ico gikorwa Pierre Claver Manirakiza umuyobozi ajeje ubuhinga mu mugwi ujejwe gutegura iyo rusansuma yatangaje mu kiganiro yahaye abamenyesha makuru ko iyo rusansuma ari nkenegwa kandi ko yaba leta canke abafasha uburundi babwirizwa kuyishiramwo uburyo bukwiye ubwa mbere hoho ntuhabye yuko kubera ari rusasuma ifise akabijya kuko ni rusasuma zibiri ni uvuga ko zifatanye rusasuma nkuru y'abanyagihugu n'uburaro hamwe na rusasuma nkuru y'uburimyi n'ubworozi ibyo byose rero bigiye hamwe turabona yuko ubu tumaze guharura uburyo bizotwara bushika ku miliyaride mirongo irindwi na zitanu n'igikorwa nyamukuru kiriko kiraba cyo kuraba neza imbibe z'ubucimbiri z'amakorine z'amakaritsiye izo mbibe ziboneke neza Nicola Ndayishimiye umuyobozi mukuru w'ikigo kijejwe kwegeranya ibiharuro mu gihugu Istebo arerekana ibikuru bikuru bizoshimikirwa ko mu gisata c'uburimyi n'ubworozi ubwa mbere icyo duteza kuraba ni ukubanza kumenya igitigiri cy'abarimyi n'aborozi mu Burundi niki mbe borora ibiki barima ibiki bafite ibihe bikoresho bakoresha kugira ngo bashobore kurima hariho ibikoresho bigezweho cyangwa bakoresha za ibikoresho bya kera hanyuma tuzoja dukora andi matohoza yimbitse mu bijanye n'uburovyi n'uburimyi bw'imboga n'ivyamwa n'abatera ibiti borora inzuki ijwi ry'amerika ryashatse kumenya akamaro ko kumenya ibitigiri vy'abarundi abarimyi n'aborozi maze tubaza abanyeshuri muri kaminuza biga ico gisata Igabaneza Serela Maite atwara ishiramwe Club de Statistique ry'abiga mu gisata co kwegeranya ibiharuro muri kaminuza yitiriwe ikiyaga ca Tanganyika.
Biragoye yuko leta ifata ingingo zofasha abanyagihugu mu gihe idafise ibiharuro yisunga nko kubijanye no kumenya igitigiri c'abagabo igitigiri c'abagore canke intara yo bifise abanyagihugu benshi hariho igisata c'uburezi igihugu kizoshobora kumenya igitigiri c'abana baherereye muri mu mihingo itandukanye y'igihugu aho rero leta izoshobora ibonereho akaryo ko kongera igitigiri c'abigisha canke igitigiri c'amashure bivanye n'igwirirana ry'abo bana ikindi ni igisata c'amagara y'abantu leta iraheza ikamenya igitigiri c'imiti yotuma ko mu mahanga abafasha uburundi babicishije mu gisata ca oni citaho iterambere pnud hamwe n'igisata citaho ineza ry'abanyagihugu finoap baremeye gutanga uburyo burenga igice cayakenewe kugira ngo iyo rusansuma ikogwe neza leta y'uburundi nayo yaremeye gutanga uburyo busigaye biciye mu kigo kijejwe kwegeranya amakori n'amatagisi obert rusansuma y'umwaka igira kane bitekaniwe ko mu kwezi kw'indwi umwaka uza ibiharuro vya mbere bizoba bimaze kuboneka uburundi bwari bumaze gukora rusansuma zitatu bwo mu mwaka w'igihumbi kimwe amajana icenda na mirongo irindwi n'icenda gwerekanye ko abarundi barenga gato imiliyoni zine ugwakozwe mu myaka cumi yakurikiye mu mwaka w'igihumbi kimwe amajana icenda na mirongo icenda gwerekanye nabwo ko abarundi bangana n'imiliyoni zitanu n'igice nayo iheruka yabaye mu mwaka w'ibihumbi bibiri n'umunani yavuga ko abarundi bose hamwe ari miliyoni umunani ubu naho rusansuma itarerekana ingene abanyagihugu bangana ibiharo bitangwa n'ikigo cy'igihugu istebu vyerekana ko abarundi ari hafi miliyoni cumi na zitatu pierre clave niyo nkuru kigali ku bwijwi ry'amerika urakoze pierre claver kuri iyo nkuru tugane kandi mu burundi ubuserukizi bw'ishami rya oni rijejwe uburimyi ku isi fao busaba abarundi gutahura ko ihindagurika ry'ibihe mu gihugu mu bihugu bitandukanye ritariko rirasiga inyuma igihugu cabo ni nyuma yaho abaremyi bo mu mihingo itandukanye bamenyeshereje ko atamwimbu biteze kubera atamvura iriko iragwa muri kino gihe inkuru yaragijwe ry'amerika yifatanyije n'abakunzi bayo mu burundi muri somerwa na thierry ndayishimiye yishimiye hari Kigali mu Rwanda inyuma y'aho ikigo cy'igihugu kijejwe ihindagurika ry'ibihe ijebu mu mpfunyapfunyo y'igifaransa kimenyeshereje ko kuva mu ntango z'ukwezi kwa cumi abaremyi bashobora guteragira bitabiriye ako kamo ku bwinshi ariko imvura yaciye itara ubu abaremyi bo mu ntara z'igihugu barimiye ku misozi batekewe n'ubwoba kubera ibyo bari barateragiye na cane cane ibigori n'ibiharage byumye aba ni bamwe bo mu ntara ya gitega bayaze n'abakunzi b'ijwi rya amerika twari twamaze gutera ibigori bamwe bamwe turatera imibyibuka baratera akagoti none karumye no mu mwonga haturi kubera byabuze imvura nta mwimbu uriho ni ibiti byonyine bihagaze imvura itari kiragwa byerekana yuko duteye duteba nta mwimbu turonka inzara ikiba nyinshi mu bantu ukajya usanga n'amagara abaye make kubera inzara mu bana bakagwara Eka n'abarimiye mu myonga babwiye abakunzi b'ijwi ry'Amerika ko bafise ubwoba kwihindagurika ry'ibihe ko amazi yo mu nzuzi ashobora kugabanuka bikabagora kuvomera imirima. Kamwe mu turorero ni ak'abarimyi bo muri zone Kibuye ya komini Sare mu ntara ya Bujumbura barimiye mu mwonga waguya uri ku nkengera z'uruzi ntahangwa. Basaba ubushikiranganji bujejwe uburimyi kubarosa imoteri yobafasha gushikana amazi mu mirima n'ibindi vyankenerwa kugira ngo bavomere. Piyo Nzopfa barushe ni umwe muri abo barimyi ivyo twosaba cane cane twosaba ko bodufasha ingorane ikomeye kuri umwonga iwacu ku kintu co kugira ngo tuduze amazi muci biradutwara ingufu zidasanzwe ikintu kijanye rero n'ipompo yotudugiza amazi hanyuma be n'amaro twari dushobora gukoresha mu kuvomera imirima ivyo vyose vyodufasha ikindi twasaba cari ico c'uko bodufasha ifumbire abarimyi bo mu mwonga tukayironka ku gihe kuko tubona ariyo ntambamyi dukunda kuhura ikomeye abarundi rero bategerezwa kuzirikana kwihindagurika ry'ibihe rivugwa mu bihugu byinshi vyo ku isi ko ritariko risiga inyuma mu burundi nk'uko ubuserukizi bw'ishami rya oni rijejwe uburimyi mu burundi ribishikiriza ndabirorera salvatore ajejwe gukurikirana ibidukikije n'ihindagurika ry'ibihe mu buserukizi bwa fao mu burundi mu kiganiro yahaye abakunzi b'ijwi ry'amerika yatangaje ko hari biriko birakogwa kugira ngo abarundi bashobore guhangana n'ako kaga mu burundi ihindagurika ry'ibihe nabo nyene bararizi kuko baramaze no kubona ingaruka zavyo ahubwo ikintu babura gusa n'uburyo kugira ngo bashobore guhangana n'ingaruka mbi ziri kuri iryo hindagurika ry'ibihe murumva ingaruka ni nyinshi nico gituma ubu tugiye gufashanya n'abantu bose kugira ngo duhimirize abanyagihugu abenegihugu kugira ngo dushobore guhangana n'iryo hindagurika ry'ibihe kugira ngo tubeho iruhande y'iyo migambi y'abahinga umukuru w'igihugu c'u Burundi Evariste Ndayishimiye ahamagarira abarongoye amadini gutunganya ibisabisho basaba Imana imvura ngo kuko ariyo iyigaba iryo hindagurika ry'ibihe rivugwa kandi mu bihugu bigize umuryango wa Afrika y'ubuseruko nk'uko icegeranyo ca FAO kibivuga uwiserukira FAO muri uwo muryango Dr Chimimba David Fidi atangaza ko iryo hindagurika ry'ibihe ririko rituma ubugaragwa butera bwiyongera mu bihugu vya Ethiopia Somalia na Kenya. Ico cegeranyo c'uwahagarariye FAO mu karere ka Afrika y'ubuseruko kikavuga ko abana bagera kuri miliyoni ndwi aribo baharurwa ko bagwaye ingwara ziturutse ku gufungura nabi mu kwezi kw'indwi uno mwaka muri ivyo bihugu vya Ethiopia, muri Somalia no muri Kenya.
urakoze tuyarive kudusomera iyo nkuru umunyarwandakazi barabara umuhoza pasitori asemurira indimi umuhinga mu byo kumenyesha amakuru akaba n'umugwizatunga aheruka gusohora igitabo yise shaped muri icyo gitabo agaruka ku buzima bwiwe yerekana ingene ata muntu kuri nosi yigira yigira mu gusigura ko aho ageze hagejejwe na benshi barimo bamufashije mu buryo bwiza n'ibyamubabaje mu kiganiro na mugenzi wacu diane ninahazwe barbara umuhoza arasigura ahavuye icyiyumviro cyo kwandika igitabo ku mateka yiwe y'imyaka mirongo itatu n'itandatu
ntangira kwandika ntabwo natangiye ntekereza ngo nzandika igitabo ko ari muri lockdown isi ntabwo yari iza hirya nta muntu wari uzi ngo bizarangira nta muntu wari uzi ngo tuzasohoka kugira ngo rero mbashe gusunika iminsi navuze nti reka ntangire kwandika ibitekerezo byanjye nandike ibindimo mu mutwe mu mutima ni uko ntangira kwandika ari dokima ariko no kwandika ibitekerezo atari ukuvuga ngo ndashaka kwandika igitabo cyangwa ngo bizarangira ari igitabo byatangiye ari byasi igitekerezo hama icyo gihe wandika ibinyuranye mu buzima bwawe wari ufite intumbero y'ibyo wandika wandika ibiki muri rusange kugira ngo uzove muri ibyo bitekerezo birinde bishika ku gitabo byagenze gute urebye nanatangiranye na shapitire za nyuma z'igitabo cya shipite noneho izo shapitire nziha inshuti yanjye irazisoma ndibuka nanditse paje nk'eshanu mu munsi umwe mbihaye inshuti yanjye irambwira iti ati barabara iki ni igitabo ati ahubwo subira inyuma wandike ibintu byose wibuka amakuru yose wibuka ku buzima bwawe ukuntu wavutse ukuntu wabayeho ukuntu wakuze subira inyuma noneho ubihe umurongo ubihe structure aba ariyo ukurikiza hanyuma turebe niba bizavamo igitabo subira inyuma rero ntangira kwandika ubuzima bwanjye ariko ntakubeshye byane ntabwo navuga ngo nzaba umwanditsi w'ibitabo natekereza ko ushobora kuzakora ngeze nk'imyaka mirongo itanu mirongo itandatu mbaye umupansiyone ni uko biza gutangira bifata umurongo gutyo birangira bibaye igitabo
wagiye gufata intumbero yo guca wandika ku buzima bwawe ryari hama kuko iwanditse ku buzima bwawe imyaka mirongo itatu icyo gihe wari ufite imyaka mirongo itatu n'ine
yego icyo gihe nari mfite imyaka mirongo itatu n'ine ntangiye kwandika ntera ku itangiriro cyangwa se uko ubuzima bwanjye bwatangiye ibyo ababyeyi bambwiye ibyo nibuka uko nakuze aho twanyuze n'ubwo kuri iyo etape cyangwa se aho ngaho byari bitaravuga ngo ibi ni igitabo tugiye gusohora ariko ndangije kubyandika kubishyira ku murongo kuko twamaze muri lockdown ngira ngo amezi nk'abiri cyangwa atatu hafi atatu ndavuga nti ibi bintu mfite izi paje icyo gihe nari mfite paje mirongo icyenda kubera ko nabihinduye akazi nahise mbihindura akazi ndavuga nti sasa kugira ngo mu mutwe hagume hameze neza numva ko mfite akazi nkora reka njye mbyuka nandika nk'umuntu ujya ku kazi ariko afite akazi ko kwandika noneho ndangije tuvuye muri lockdown za paje zose zitandukanye ndiha inshuti inshuti zanjye nk'ebyiri eshatu zitandukanye barazisoma barambwira ati ariko ubuzima bwawe buri buri intereso buri interestingi ni ibintu wasangiza abantu bagasoma bakaba entatayini bikabashimisha cyangwa se bikabafasha bikabahugura bikabaha no kwitekerezaho reka ibi bintu tubihindura igitabo aho rero dusohotse nko muri lockdown ya kabiri kuko naranditse iya mbere n'iya kabiri bigeze nko muri october gutyo novembre nibwo twavuze tuti ariko ibi bintu reka dukore poroje y'igitabo byitwe ko ari porojegiti turimo noneho turimo kwandika igitabo tugiye kwandika igitabo nta kindi tugiye gukora nibwo rero iyo porosesi yatangiye kuvuga ngo ibaye igitabo ariko ngewe nandikaga mvuga nti mfite akazi nkora ntabwo turi sire ko bizaba inkuru kandi icyo gihe nanjye ubwanjye navuga se ko ndi mutoya se nanjye se ndasohora ndasohora igitabo gute ariko abantu bose mpaye manisikiri bakagisoma bati eee iyi ni sitori ni inkuru yo kuvuga wayivuga ego ari nkuru ndayivuge nagize amahirwe naragisomye urabura uratahura ibitari bike kuri nosi uratahura wiroranishije ko nawe nyine ugatahura ariko nko muri make gabapaha hari abakuzi ku biganiro byawe bitandukanye hari abakuzi usemura kwa gitwaza n'ahandi hatandukanye ubundi iyo nkuru y'ubuzima bwawe uwo yivuga muri make ku bwawe uwo yivuga ku iki inkuru iri muri mu gitabo ntitugusaba kuvuga byose ariko uhonje gato ku batwumviriza barbara ni muntu ki atwibwira gute muri icyo gitabo babaha ni umuntu ugizwe n'ibintu byinshi babaha ni poroduwi y'ibintu byinshi ni poroduwi y'ukuntu yarezwe muri famiye ni poroduwi y'ubuzima yabayeho ni poroduwi y'ubuzima yabayeho yibana i burayi ni poroduwi y'ubuzima yabayeho agarutse mu rwanda ni poroduwi yo kuba umukozi mu rusengero kuko nahakoraga nk'umukozi atampura ndi umukozi full time ibyo nabyo bifite ibintu byinshi byanyigishije mu buzima babaha mbiha iyo forume nagiraga ngo abazasoma iyo nkuru batazareba inkuru yanjye gusa ahubwo nabo barebe inkuru z'ubuzima bwabo nabo babashe gusobanukirwa ko ni amaporoduwi y'ibintu byinshi ariko ni ibyo bintu banyuzemo bishobora kubafasha bishobora no gufasha sosiyete kubera ko ubuzima ukuntu twaremwe imana ntabwo yaremye umuntu ngo yibane wenyine twaremwe kugira ngo dufatane dufashanye tugendane tubane dukundane dukorane ubuzima hamwe njya gusanga inkuru yanjye yesi ni inkuru y'ubuzima bwanjye ariko objekitife si uko tureba inkuru ya barbara gusa objekitife ni uko abantu bahindukira bamaze gusoma icyo gitabo bakagifunga bakagishyira hasi bo bakireba bakavuga bati ese harya ubuzima agenda abayeho bwangize mu ntoki ese iki ngicyo sekeje mena wati ayi amu rayiti nawu how can it help sape ede koma byafasha umuntu gute egisipiriyanse zanjye zishobora kugira undi muntu zifasha ngewe nasangije egisipiriyanse nkeya inararibonye ritoya mfite kubera ko ndacyari muto hari n'ibindi byinshi cyane nkiga ndakigira no ku bandi benshi ariko abafite ibyabo nabo ese babitekerezaho ese dushobora kwiga kwa peresiya ibyiza n'ibibi twanyuzemo tukiga uburyo noneho tubisangiza abandi tutavuga ngo nagize agahinda nishwe n'ibi napfuye gutya ariko se urwo rupfu waciyemo cyangwa se ibyo bintu wabayemo byakwigishije iki ese icyo kintu wize wakimbwira barbara ese barbara yabwira diane ese diane yabwira barbara kubera ko diane nabibwira barbara biramufasha muri aveniri ye ejo he hazaza ese nusoma shepu aha reka turebe nko mu gitabo nusoma shepu kuko muri shepu mvuga ukuntu nagiye kwibana i burayi ndi umwana mfite imyaka cumi n'itanu cumi n'itandatu ndi umwana w'umukobwa ntangira kwibana ese nk'ababyeyi uyu munsi bashaka kohereza abana babo hanze kujya kwiga kandi yego ni byiza yego ni igitekerezo cyiza ababifitiye ubushobozi ese bafite amakuru y'uwabibayemo ngo ababwire ibibazo biri muri urwo rugendo ababwira ukuntu solitude yo kohereza umwana solitude umwana azahura nayo probablement izabyara na depression ese arayiteguye ese yateguye umwana shepu ntabwo ari inkuru yanjye gusa shepu nayanditse mu buryo ishobora guhinduka inkuru ya buri muntu wese kugira ibintu bibaza nari mvuze akantu gatoya koko b'i burayi ni isitware y'ukuntu nagiye kuba ariko noneho gafasha ababyeyi bari kohereza abana hanze par exemple iyo ni shapitire harimo shapitire zitandukanye ariko objectif ni uko umuntu arangije gusoma shepu yitekerezaho akibaza icyo byafasha mu buzima bw'abantu uko biri kose abasomye igitabo urabibona ko umurongo wose uravuga ukadutwara mu ngagara ibitungura iki urumva ko uragaruka mu bwana bwawe kandi bigatuma n'ugisoma yitekerezaho yibaza ati njye kijya gihe nari mu bikinanje reka twakire daniel hama turagaruka kuri shept daniel ikaze ku ijwi ry'amerika no muri muri isanga barbara yaje twamubatumiriye uhereye ga daniel murakoze cyane diane nitwa daniel nk'uko mubivuze mpereye nyamasheke ruhara karambuga ni mu burengerazuba bw'u rwanda yego ndi kumwe na barbara rero akabazo kuri we
ya barabara namwumvishe rwose no afite akazoza afite umushinga mwiza kandi uryoheye urubyiruko so nagiraga ngiye mubaze mu by'ukuri we ni uruhe rugendo rwamubereye inzitizi zagaragaye kuko a- urubyiruko akenshi ku- kugira ngo twandike igitabo ni ibintu bitaba byoroshye pe ni ibintu bitaba byoroshye turumva yabaye umusitari ni umugwizatunga ese mu by'ukuri we yabigezeho ute ni izihe mbogamizi yagize akanya katubanya gake reka duhagarikira ngaho ikiganiro c'uno munsi murashobora kukironka kuri facebook yacu canke kuri site yacu ya internet ni wezi itatu akaburungu radio yacu voa akaburungu com ndashimiye nadia taha yamfashije mu buhinga bw'ivyuma na ingenieur mwari muri kumwe na orian itanga ishaka mubandanye mwumviriza ibiganiro vy'iradiyo ijwi ry'amerika